radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano ikaze irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu imirwano irabera muri teritwari ya nyiragongo kuri boruni ya cumi na gatatu rumama urugamba rwa cumi na gatatu hafi y'umupaka w'u rwanda na kongo amasasu arumvikanira kandi makaritsiye hafi ya yose mu mujyi wa goma turahamagara abanyamakuru b'ijwi ry'amerika i goma no ku ruhande rw'u rwanda mu mujyi wa rubavu aho ibikorwa byose byahagaze ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara kivu ya ruguru imirwano ikaze irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu imirwano ibera muri teritwari ya nyiragongo ku rumambo rwa cumi na gatatu borune 13 hafi y'umupaka w'u rwanda na kongo muri gurupoma ya munigi no mu gace ka mubambiro mu burengerazuba bwa goma amasasu arumvikanira mu makaritsiye hafi ya yose mu mujyi wa goma umunyamakuru w'ijwi rya amerika aravuga ko abaturage batekanye jimi shukrani bakomera wiriweho mwiriweho mwiriweho neza venuste none amakuru y'aho ngaho kuri goma ubu tuvugana uhagaze hehe uherereye he ubu tuvugana ndi muri karitsiye ya keshero muri komine ya goma ni ni mu burengerazuba bw'umujyi wa goma none mu yandi makaritsiye umutekano wifashe ute mu yandi makaritsiye ndetse n'ahangaha uko bifashe muri aya masaha amasasu ari kumvikana hirya no hino amasasu ku ruhande rumwe tubona ko ari ko ari guturuka ku ruhande rw'aba rwa wazalendo ndetse n'abasirikare bamwe ba faridese bari hagati mu mujyi amasasu byo ari kumvikana muri karitsiye hafi ya zose z'umujyi wa goma ariko abaturage ubona ko batuje bategereje ikiri buze kuba kuko kugezana n'ubu imirwano ibibombe birimo kumvikana hirya y'umujyi wa goma kabisa ariko abaturage ubona ko batuje venuste iyo uvuga ngo imirwano irumvikanira hirya y'umujyi wa goma ni hehe magingo ya faridese n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu bararwanira he
faridese na emu makumyabiri na gatatu ubungubu bararwanira muri teritwari ya nyiragongo hirya ku mupaka uhuza ibihugu byombi nk'uko wenda abantu benshi bagiye babibona ni ahantu hitwa kuri borne treze ni muri gurupema ya munigi ubu niho imirwano iri kubera ariko mu burengerazuba naho imirwano iracyarimo kubera mu gace ka mubambiro n'ubwo kugeza ubu emuventura itarinjira mu mujyi wa goma ariko imirwano iri kumvikana kuko za bombe n'ibisasu bya rutura by'imbunda za rutura birimo kumvikana muri utwo duce mu za ruguru venuste none abaturage urambwira ko batuje ariko se hari amaduka yafunguwe hari amashuri yafunguwe ni iki gikorwa kigaragaza ko abaturage batekanye ya gutuza mvuga ni uko nta muntu ubona mbese mu mujyi ubona nta bintu by'amapanike birimo kuko amazu ubu arafunze ndetse no ku muhanda mugari mu kanya mvuye ku muhanda mugari uva mu sake nta moto ziri gutambuka gusa ikiri gutambuka ni ambulance za gisirikare ziri kuva muri mubambiro nizo mbonye mu kanya ziri gutambuka mu muhanda mugari ariko muri karitsiye abaturage bose barahagaze nta maduka yigeze afungura kugeza ubu ngubu mbese ibikorwa mu mujyi wa goma kugeza aya masaha byose birahagaze jimmy shukrani bakomera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu mujyi wa goma ukomeze ukurikirane ayo makuru hagati aho nkifurije umunsi mwiza murakoze kandi namwe akazi keza venus ku ruhande rw'u rwanda mu mujyi wa rubavu ibikorwa byose byahagaze nta maduka afunguye amashuri arafunze bamwe mu baturage batangiye guhunga bava ahegereye umupaka bamwe bakerekeza i musanze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari i mahoko eric bagira ubusa wiriweho ubwiriweho neza nawe venutse nshimiye imana none aho ngaho ku ruhande rw'u rwanda i rubavu n'iki wabonye umutekano wifashe ute bimeze gute venutse nshimiye imana ni ibintu bidasanzwe ngerageje kukubwira imipaka yombi ari umuntu yari petite bariyeri ukunda kurangwa n'urujya n'uruza yafunzwe na grande bariyeri yafunzwe harumvikana ibisasu byinshi byinshi cyane ku ruhande rw'u rwanda bagiye mbona abasirikare bakajije umutekano hari n'umurongo w'abasirikare nabonye wegera ku ruhande rwa goma umujyi wa goma urumvikaniramo ukurasana cyane nk'ubu ndi nabaye mvuye muri gisenyi negerekeza haruguru gato mahoko imahoko rero nabwo ndacyabyumva nabaye ndi kumwe muri iyo mipaka na grande bariyeri ndi n'umunyamaguru umunyamakuru wa bbc mwambutsa jean claude tugiye kubona tubona urusasu rwa bombe ruraje ruguye aho ngaho ariko ubwo ngubwo ntawe rwishe nkurikije uko twabibonye n'ubwo twahise twiruka abamotari bose bari bahari bahise bagwirirana hasi bahita bakwira imishwaro venutse nshimiye imana ibyo nibyo nakubwira ariko noneho hano ku gisenyi ibintu hafi ya byose byahagaze abanyeshuri bavuye mu mashuri ibigo byose bafunze bagiye mu rugo hanyuma rero ubwo ndi hano mahoko ariko abantu bari guhunga bava muri gisenyi berekeza i musanze nanjye tuvugana mu modoka yanjye nazanyemo abaturage banyatse rifuti venutse nshimiye imana mbagejeje hano mahoko igihe ngitegereje gukora akazi ubundi bashaka ko mbageze i musanze ariko ntibyakunze kubera ko hano n'ibinyabiziga byabuze venuse nshimimana icyo nakubwira ni uko n'abakozi b'umuryango w'abibumbye mu nusco bari mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kugeza kuri uyu munota bamaze guhaguruka bagiye mu mabisi yo ku ruhande rw'u rwanda bari barangajwe imbere n'imodoka ya polisi kandi nanone bakurikiwe inyuma hari imodoka ya gisirikare gisirikare cy'u rwanda ariko se kuri abo baturage ba rubavu abo washoboye kubona baravuga iki kuri iyo ntambara venutse nshimimana urabona ko muri rusange abaturage ugerageje ugeranije ukuntu bari bameze nk'abashungereye urugamba bafite ibitekerezo bitandukanye umva nk'aba ngaba uko nasanze bari mu gikundi cyabo cyangwa mu gatsiko uko baganiraga kuri uru rugamba ubu nijoro baravuga ngo bagiye gufata ngo mama saa sita za nijoro ngena ndi kubikurikirana ndi kuvana n'uyu mumama uno mama yarageze ubwo yari mama jane nibafata goma namwe murahungabana igisenge noneho urebe kumva abatipe babazengurutse kare kare kare kare kare kare noneho urebe ukuntu bazi ubwenge hano baranu kuri koreshe wahageze urebye ziriya modoka zirimo bari abasirikare bamenye hariya banyuze hano ku mupaka bari kuhinjira nawe ndebere ukuntu babarishije ubwenge abantu bose bakora umutekano hano ni abaturutse mu yabiriya modoka bikoreye bagiye barabafasha banyura hano hano n'amaguru karonje hano cya kibuga kagame yiyamamarishijemo hano kuri koreje niho ibimodoka bya senyasirikare biparitse n'ibikoresho nyine reba banyuze hano bambukiye hano nawe ndebere si ukuva atafashe kare reba aho bakwambukirira hano
ntabwo mubyishimiye gute
oya rwakuvuza ko mugenzi wawe live kubera ko bari abanyamakuru bari kuri peti kuri garande bari bari kuri live bari bahagaze muri etaje bari kuri kamera live nanjye ngareba nakura ngo uno ni uwacu uno yambaye teni yacu
babanga agakobwa ko mbitse nakuze ukuntu kari kwishima ugira ngo kazi goma nanjye neza neza mama nandi reka nkubwire buriya kubona kagame yarahira mu ndahiro ti nimba ntarayifata nzafata ubuyobozi aba ari ikintu gikomeye nyine hari abari kuvuga ngo ubundi si kagame ngo atari katari urayobora oke hayoborwa nayo mifatura nta kibazo ariko izina ni u rwanda nta bindi bibazo shamani bafite igihugu kinini baduheho batwihereza
ukuri nuko tutaganira nk'abantu kuba gisegeti yagize yaranze kurekura si uko ari ikintu kinini twari turi gufata biriya bintu byo byonyine birimo by'agaciro reba ikintu cyose y'agaciro niho bahereye bari gufata reba ibintu agiye gutakaza ugira uruhande nabi ngo turabaye turare kare kare kare nawe urabivugira mu ruhande nabi ngewe amana njyewe ndishimye pe da da bajya kuri garahada gutungumani bose bari mu rwanda bose bari kuba bari kuranga ibyangombwa batanze itegeko ngo umukongomani wese urawuga muri kongazi
ni hafi bari hafi kabisa hano bari hano hano umuntu mu kibuga hano hano hano hari abari kurwana dore ni ni- ni hari uriya mwotsi uri kubona
niba mushaka gupfa mushahara mu buhanga genzura biriya nzu uko bayitoboye genzura ugere kwa rura- uriya muryango wo hasi urebe uko bimeze cyangwa hariya mahari amagare y'abamugaye kuki mwishobora mu rupfu murureba nk'abantu bazi ubwenge hano nturi ku rugamba umugore akumva aguguye wavuga ngo uri gushungera iki tera akagozi hariya hasi Eric bagira ubusa mu kanya wambwiraga yuko wabonye abasirikare eh, b'u Rwanda hafi aho ngaho y'umupaka bo bitwaye bate barabyifatamo bate abasirikare ku ruhande rw'u rwanda bagiye kurinda imipaka noneho kwa kundi abaturage ari benshi ah, bagenda bashaka kwegera ku mupaka abasirikare bo ku ruhande rw'u rwanda barashe hejuru kugira ngo abaturage babashe kuhavana cyane ko hari n'izindi nzego z'umutekano ubona ko zitambaye iyi mpuzankano zagendaga zikumira abo baturage kugira ngo babashe kwigirayo amasasu rimwe na rimwe atabakomeretsa na cyane ko hagenda havugwa hirya no hino ko hari ibisasu byagiye byica abaturage ku ruhande rw'u rwanda abandi bagakomereka gusa nakubwira ko njyewe uretse kubyumva gutyo nta muturage niboneye n'amaso yanjye Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Mahoko oh, i Rubavu ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye nanjye venuse nshima imana kandi nkwifurije nawe umunsi mwiza n'akazi keza
bamwe mu batuye umujyi wa Goma bakomeje guhunga bagana mu Rwanda umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika aravuga ko abinjira basaba ubuhungiro bakirwa akongeraho ko abanyarwanda bashaka kwinjira muri Kongo bagiye guhaha bakumirwa n'abashinzwe umutekano ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Gloria Tuyishime Gloria Tuyishime wiriweho wiriweho aho ngaho i rubavu uri ni iki muri kino gitondo ushobora kuvuga ku rujya n'uruza rw'abaturage hagati ya repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda icyo navuga ku rujya n'uruza ni uko nta rujya n'uruza rukiri ku mipaka ihuza eh, u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko ari ibiri Eh, mu by'ukuri ntabwo eh, abaturage ntabwo nyine imipaka yafunzwe nko gufungwa ariko nta baturage nanone bemerewe kwambuka usibye abaturage gusa bari guhunga bava mu mujyi wa goma baza mu mujyi wa gisenyi kuri iyi nshuro haje abaturage benshi cyane bo mu mujyi wa goma bitandukanye no ku munsi w'ejo ejo batangiye kuza eh, nko mu ma saa sita ariko none ubungubu n'ubundi batangiye kuza nko mu ma saa yine ariko noneho ni umubare mwinshi wiganjemo abagore n'abana eh, bitwaje ibyo nyine bahunganye imyenda ibiryo n'ibindi byinshi bitandukanye uretse abo baturage nta bandi bantu babonye bambuka bava kuri goma baza mu rwanda abandi nabonye ni abasirikare abasirikare b'igisirikare cya FARDC cya Congo nabo bambutse bari benshi cyane ariko bambutse aho batangiye gusakwa eh, na guverinoma y'u Rwanda bamburwa intwaro zabo kugira ngo noneho babashe kwinjira nk'abaturage basanzwe badafite intwaro amakuru dufite aravuga ko hari amasasu yagiye ava hakurya akagwa ku butaka bw'u rwanda ibyo ngibyo nawe wabibonye yego venuste nabibonye rwose hari amasasu wabonaga ah, ava navuga ko ari nka- nk'udusasu dutoya twavaga niba ari ibisigazwa by'ibisasu niko navuga ava mu mujyi eh, wa goma aho imirwano iri kubera agwa mu mujyi wa gisenyi aho abaturage bagiraga ubwoba nyine bagakomeza bagahunga ibyo byahise bituma ah, abamotari amamodoka ibinyabiziga ibyo ari byo byose biva mu muhanda abaturage bahita batangira kwihisha mu nzu kugira ngo abo- ayo masasu urwo rusaku rw'amasasu n'utwo dusasu nyine turi kubagwaho kugira ngo tutabasha kubakomeretsa Gloria tuyishime umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Rubavu ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi cy'ikinyarwanda repubulika ya demokarasi ya kongo yacanye umubano n'u rwanda mu gihe inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu irushinja gushyigikira zikomeje guhangana n'ingabo za leta hafi y'umujyi wa goma w'umurasirazuba w'icyo gihugu joffre mutagoma iyi ntambara imaze guhitana ingabo cumi n'eshatu mpuzamahanga zaje gucunga amahoro n'abasirikare b'amahanga baje gushyigikira kongo imaze kandi gukura mu byabo abasivili babarirwa mu bihumbi mu byumweru bishize ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu zigaruriye igice cy'ubutaka bwa kongo gikikije umupaka wayo n'u rwanda ari nako zigenda zisatira umujyi wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru uyu mujyi utuwe n'abagera kuri miliyoni ebyiri ni izingiro ry'ibikorwa by'abacunga umutekano n'abatanga imfashanyo ku baturage bari mu kaga muri ako gace inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yimuye hutihuti inama yayo yagombaga kuba uyu munsi iyishyira ejo ku cyumweru ku mugoroba wo ku wa gatandatu minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya kongo yatangaje ko icanye umubano n'u rwanda ihamagaje abadiporomate bayo bose bariyo mu gitondo cy'ejo ku cyumweru urusaku rw'amasasu y'imbundano n'inini rwumvikanye hafi y'umujyi wa goma mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u rwanda na kongo ku wa gatandatu ingabo za m makumyabiri na gatatu zavuze ko zatsinzwe igitero cy'ingabo zishyize hamwe gufasha leta ya kongo harimo n'iza onu ndetse n'iz'umuryango wa sadaka abasirikare babiri bakomoka mu gihugu cya afurika y'epfo baguye muri iyi ntambara ku wa gatanu undi umwe ukomoka muri urugwe agwa muri iyo mirwano nanone ku wa gatandatu nk'uko umukozi wa onu yabitangarije ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press abandi basirikare batatu bakomoka muri malawi nabo baguye mu burasirazuba bwa kongo nk'uko byemezwa na onu minisiteri y'ingabo muri afurika y'epfo nayo yatangaje ko abasirikare bayo barindwi bamaze kugwa muri iyi ntambara umutwe wa m makumyabiri na gatatu wasohoye itangazo ejo uvuga ko ikirere cyo hejuru y'umujyi wa goma kuva ubu gifunze iryo tangazo rirashinja ingabo zishyigikiye leta ya kongo gukoresha iki kibuga kwakira no gukwirakwiza intwaro M makumyabiri na gatatu yasabye ingabo z'amahanga zirimo iza sadak n'uburundi n'abacansho bashyigikiye kongo guhagarika ibikorwa byose bakava ku butaka bwa kongo impuguke z'umuryango w'abibumbye zirashinja u rwanda gushyigikira inyeshyamba za M makumyabiri na gatatu zigometse ku butegetsi bwa kongo ariko u rwanda rurabihakana umuryango w'abibumbye uragereranya ko ingabo z'u rwanda ziri muri kongo zishobora kuba zigera ku bihumbi bine urakoze joffre mutaguma hagati aho inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yateranye igitaraganya kuri iki cyumweru i new york ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye iganira ku kibazo cy'iyi ntambara joffre muri iyi nama impande zombi zongeye kwitana ba mwana kuri nyirabayazana w'intambara n'imvano yayo uwateye ipfuba ry'amasezerano yo muri Angola n'uburyo buri ruhande rurimo kuyitwaramo cyane cyane ku byerekeye kurengera cyangwa guhutaza abaturage kimwe mu bishyashya byumvikanye muri iyi nama ni uko bimwe mu bihugu bikomeye birimo uburusiya na pakistan bivuga ko imvano nyamukuru y'intambara ari amabuye y'agaciro acukurwa mu gace kaberamo intambara aho kugaruka ku mpamvu zikunze kuvugwa kuba arizo nyurabayazana wayo urakoze joffre mutagoma mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'urubuga rw'imikino y'igihugu y'umupira w'amaguru mu bakobwa iri mu myitozo yo kwitegurira imikino y'igikombe cy'afurika desiratunga imana itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze niho habitombora ikayiro ku cyicaro gikuru cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu uburundi bwatomboye igihugu cya burkina faso olivier niyunge ko yashikanye abahungu mu nkino za nyuma z'igikombe cya afurika mu mwaka bibiri na cumi n'icyenda niwe amenyereza abo bigeme intumbero yiwe nk'uko yabibwiye ijwi rya amerika ni ugushikana uwo mugwi w'abigeme mu nkino za nyuma kugira abishike ko avuga ko bisaba ukwitanga kudasanzwe ku bakinnyi no kubamenyereza ari nacyo gituma bahisemo gutangura imyimenyerezo hakiri kare amakosa twakoze twarayabonye muga menshi yari ama experience nicyo gituma ubu turiko turategura ingene dushobora gukenyera uko dushoboye kose kuko muri aha turafise abaprofesiyoneri benshi ngira hariyo akarusho bazoba batuzaniye nayo ahandi ni ukwitegura nyene bikomeye nicyo gituma twatumye ko abakinnyi hakiri kare kugira ngo dutangure imyimenyerezo bamenyerane hanyuma dushobore gukina urwo rukino turabe ko dushobora kurutsinda mwibaze rero ko bizagenda neza kuko turabwirana n'abo bakinnyi kugira bitegure mu mitwe ndabwira nyine ingene twahushije ubwa mbere ubu ko dushobora gukora igishoboka cyose kugira ngo dushobore kuronka iyo karifikasiyo olivier niyunge ko avuga ko bazokwifashisha abakinnyi babishoboye aho bari hose ata n'umwe asigaye inyuma mu bo yatumye ko bakina hanze y'u Burundi abenshi bakina mu Rwanda mu migwi ya polisi na Rayon Sport tutibagiye umusatirizi kabuhariwe Sandrine niyo nkuru akina muri Misiri mu mugwi wa FC Masa n'abandi bigeme babiri bakina muri Tanzania mu migwi ya Simba Queens na Fountain Gate uwo mumenyereza akizera ko abo bakinnyi babigize umwuga bafatikanije n'abari mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bashobora gushika ku ntumbero yabo yo kwitabira inkino za nyuma za afurika za mikoro yabo hanze arakenewe rwose kuko baba bafite egisperiyanse bamenyera amahiganwa kandi bari porofesiyono bakaba ari akazi kabo tujye tubambwa ntitubaronse yabara amahirwe ya mbere akomeye hanyuma amatwi asumira bagiye bakina hanze nk'ujyaho muri swisi umengo yarabihagaritse abandi n'amakuru yabonse mbuga ngo manoza kugira ndabe ko botuzanira akarusho mu gihugu cyacu serukiragihugu iri n'ahazwe berize ni icyegera cya olivier niyungeko kiretse kumwunganira mu bijyanye n'ubuhinga uwo mukenyezi yabwiye ijwi ry'amerika ko hari ibindi byinshi akora kugira abo bigeme bashobore kubaho bisanzuye dufasha abo bakinnyi kwisanzura hari igihe usanga umwana w'umukobwa afite ibibazo swatsi arwaye uwo munsi ugasanga yabifashemo nabi mu kibuga swatsi mu mutwe ntihameze neza muhira hari ingorane hari ikibazo rero ugasha usanga mu kibuga ntariko arabyifatamwo uko wowe wabishaka nk'umumenyereza rero nk'umukenyezi mba ndi hajya bajya n'abakobwa biraborohera kubwira umukenyezi cyangwa uwundi mwigeme ingorane afise nimba agwaye igisuma atari ameze neza mu kibuga biroroshe kwisanzura ku mwigeme cyangwa umukenyezi mugenzi we kuruta uko yo kwisanzura ku mumenyereza w'umugabo kubera uburundi na burkina faso ivyo bihugu ata kibuga cemewe bifise kugira vyakira inkino mpuzamakungu inkino zibiri zizobihuza zizobera muri mali urukino rwa mbere biteganijwe ko ruba igenekezo rya cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri ubwo gusubiriza nabwo ruba itariki mirongo ibiri na zitandatu z'uko kwezi nyene inkino za nyuma bitekanijwe ko zizobera mu gihugu ca Maroc mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uburundi bwaritabiriye ubwa mbere mu mateka yabwo igikombe ca afurika c'abigeme cabereye muri Maroc desire atungimana kigali ijwi ry'amerika bamwe mu bakinnyi b'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda baragaragaza inzitizi ziri mu myiteguro isiganwa tour du rwanda 2025 ribura igihe kitageze ku kwezi ngo ritangire jean claude myandinda mu gihe habura igihe kitageze ku kwezi kugira ngo mu rwanda hatangire isiganwa ry'amagare ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu di rwanda bamwe mu bakurikiranira hafi uyu mukino bafite impungenge z'uko abakinnyi b'abanyarwanda batazitwara neza muri iri rushanwa riri mu masiganwa yo ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa afurika impamvu nyamukuru ituma hari abakeka ko u rwanda rushobora kutazitwara neza ni imyiteguro iri ku rwego rwo hasi mu myaka ya vuba itambutse habagaho amarushanwa y'igihugu yari azwi ku izina rya rwanda cycling cup yasimburanaga mu turere dutandukanye tw'u rwanda hanyuma umwaka ukazajya kurangira abakinnyi bafite imbaraga zihagije zatuma bashobora guhangana n'abakinnyi b'amahanga muri iki gihe ayo marushanwa yagiye nka nyomberi ahubwo rimwe na rimwe hategurwa amarushanwa yubakiye ku nsanganyamatsiko runaka ifitanye isano n'imiyoborere y'igihugu kandi nayo ntakorwe mu buryo buhoraho moyize mugisha umunyarwanda umwe wenyine washoboye kwegukana agace kamwe rukumbi k'isiganwa turu y'u rwanda kuba ryazamurwa mu ntera avuga ko kutagira amarushanwa yo gutegura abakinnyi mu buryo buhagije akenshi ariyo ntandaro y'uko bamwe muri bo bikura muri turu y'u rwanda hagati mu isiganwa kwa bandona muba munsaba ibyo mutampaye ntabwo wamaze amezi abiri atatu nta kompetisiyo nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka akina amakompetisiyo gusa ambwire ngo tuzajyana ndabizi urabizi neza ko hari iminota ya limiti muri kompetisiyo mo hagati uwo kugira baze banyage cyangwa ati ukuwemo ubwanjye ndibwiriza kuko ndambona ko ndagera kuri arive ya minota abaye inkubise undi mukinnyi usanga umukino w'amagare wararushijeho kuzamba muri iyi myaka ni didier munyaneza avuga ko ikibabaje ari uko iyo hari ushatse kugaragaza ibitagenda ariwe uhinduka ikibazo ikintu kibura buno mu igare ntabwo navuga ngo ni iki kubera ko hari kuba umuntu abivuga abayobozi bakabifata pasonari kandi ntabwo bikwiye kuba pasonari kuko nabo kino kibazo kirabarenze ni ikibazo ahubwo bagakwiye kwicara akavuga ngo kugira bikemuke biragenda bita ariko twe iyo tubivuze abifata pasonari akumva ko washatse kumwataka kandi nta mpamvu yabyo icyo tugambira ari ukubishyira hamwe kuko nimba tubivugiye muri midiya ntibibuke ko nta handi tugomba kubivugira kuko ngiye muri kano kanya uruhare rwo gusubira inyuma umukino w'amagare buri muntu wese ufite aho ahuriye n'igare abifitemo uruhare buri muntu wese haba abakinnyi haba abayobozi haba abashinzwe amatekinike bose babifitemo uruhare aho bigeze kuko byaragiye birakureba byinshi kuko urabivuga bakakwataka pasonari kandi wavuze wowe icyo ubona kandi cyanafasha gusubira inyuma k'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda byatangiye mu myaka itandatu ishize ubwo uwahoze ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu rwanda aimable bayingana yavaga muri izo nshingano mu gihe cy'imiyoborere y'abamusimbuye aribo abdara murenzi waje kwegura na samusoni ndayishimiye uyobora ferwasi muri iki gihe nibwo hagaragaye uruhuri rw'ibibazo muri uyu mukino wari waramaze kwigarurira imitima ya benshi mu banyarwanda muri izo ngorane z'agatereranzamba twavuga gushyamirana na bamwe mu baterankunga bikarinda bigira no mu manza gutandukana n'inzobere olivier granja wari usanzwe ari umuhuzabikorwa w'isiganwa turu du rwanda kunanirwa kwitabira shampiyona y'isi y'umwaka ushize ku bakinnyi bo ku rwego rwa mbere mu bagabo uburiganya bwatumye bamwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ferwasi batabwa muri yombi kuvanwaho kw'amarushanwa ya rwanda cycling cup n'ibindi iyi sakwe sakwe irimo kuvugwa mu mukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda mu gihe hasigaye amezi umunani gusa kugira ngo u rwanda rwakire shampiyona y'isi y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu isiganwa turu du rwanda ry'umwaka rizatangira ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi gutaha kwa kabiri risozwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatatu rizaba rigizwe n'intera umunani zose hamwe zireshya n'ibirometero magana inani na cumi na bibiri izo ntera za turu du rwanda ya bibiri na makumyabiri na gatanu ni umusogongero bakunze kwita prologue uzazenguruka mu bice bikikije stade amahoro i remera hakaba intera ya rukomo kayonza kigali musanze musanze rubavu rubavu karongi rusizi huye nyanza kigali n'umuzenguruko w'uduce tunyuranye tw'umujyi wa kigali uzatangirira kuri kigali convention center akaba ari naho uzasorezwa jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi amazi make aharirwa imfizi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
il n'y a pas de haine possible entre nous. Un faut profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix que Dieu nous demande, la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer.